bandanya kumviriza ijwi ry'amerika miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo z'amakuru tubafitiye kuri ino saha rero ndiko ndabivuga gutyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'uruhu mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe
uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko yifuza ko inyuma ya bibiri na mirongo ibiri mu gihugu c'u Burundi hazoba habarizwa imigambwe ibiri gusa igihugu hariho amategeko agenga imigambwe igihe atarahinduka iranyizirwa shingiro rihindutse muri ico gihe rero duteza kuvyubahiriza
ubu nawe ni Pierre Claver Nahimana we aramutswa umugambwe sahwanya Frodebu abona ko icifuzo ca Sindimwo kikaramuka cumviwe demokarasi mu Burundi zoba igiye mazima yongo turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nenda bicaye ku masonga nk'itangura icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yifuza ko inyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu Burundi hosigara imigambwe ibiri gusa Gaston Sindimwo hasigura ko vyotuma amajwi adasanzara kuko haboneka imigambwe mike ku rubuga mu mugambwe sawanya Frodebu bo babona ko amategeko yoba ahanyanzwe kandi abarundi batonavyemera ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana ariko agira icyo avuze ku bijanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa vy'imwe mu migambwe harimwo umugambwe iprona mu ntara ya cibitoke eka no mu bindi bice vy'igihugu gasito sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu burundi hoba imigambwe ibiri iyindi igafutwa sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na sende dfdd inyuma y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri kugira amajwi natakare uravye inguvu zimeze ku kibuga kavuga nti hapfuma hasubira n'imiburiburi mugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi nuko abarundi bavyumvuga kuko hari inzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara rero ndiko ndabivuga gutyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umwe uronka amajwi menshi cyane uwundi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politike mu gihugu abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma ihiganwa mu matora y'imigambwe myinshi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi ikindi yabajijwe nuko iprona na sende dvdd ari yabona kwirusha ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu twe dufise abanywanyi kandi turavyemera ko dufise abanywanyi hanyuma sende dvdd biragaragara yafise abanywanyi none abo bandi baguma ngo barenga roberiyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjire mu mugabo kandi iprona dugire politike turegira kisha ega nyinshi ihera kuri ngaha ihera kuri ibi hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe imfaha gusa kuko reka amajwi tuyashire hamwe hamwe n'ahandi hama ipolitike tuyikire twese mu mugambwe Frodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu c'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyoba bije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindurwa naho igihugu kirimo ingorane za politiki mwumvikano hagati y'abanyepolitiki mwumvikano muke nta muntu yoza asubiza inyuma shingiro cha demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icubahiro Bericoro Ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe igihe atarahinduka iranyizirwa shingiro rihindutse muri ico gihe rero duteza kuvyubahiriza naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri naho Imana akemeza ko naho ukoreshwa inguvu abarundi batovyemera amayideoloji yoba menshi biba bikwiye ko imigambwe mikeyi ico ciyumviro nico tari co niwovuga ngo abantu ndabategetse kuja mu migambwe ibiri gusa ahandi bo gukunda gukundira niyo imigambwe gusa yorenga abantu babiraba bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose wayikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibobikwemerera bikwemerera na gato nawe kugira ngo ukoreshe ingugu ubashireyeho ntibobikwemerera na gatoya mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na mirongo itatu n'ine mu gihe yari mirongo ine n'itatu imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika tuve ibujumbura duce dukubitira mu ntara ya kirundo turacari mu gihugu c'u Burundi habajejwe intwaro muri iyo ntara bashima ko amakoperative acukura ubutare menshi ariko agerageza kwitunganya mu vy'amategeko kugira ngo asubire gukora buramatari wa kirundo ahamagarira abacukura amakariyeri kugira nk'abacukura ubutare bagasaba kwemererwa gukora biciye mu mategeko reka ibindi kuri ino nkuru tubigirwe ku muriri na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze inyuma y'inama yahuje kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro ubutungane umutekano n'ibidukikije hamwe n'abasanzwe bakorera mu gisata co gucukura ubutare n'amakariyeri mu ntara ya kirundo buramatari w'iyo ntara ashikiriza ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano yakurikijwe muri rusange alain triviere mutabazi arongoye intara ya kirundo avuga ko amashirahamwe acukura ubutare ariko aritunganye mu kurondera ibisabwa kugira asubire kwemererwa gukora amakoperative acukura amakariye ntariko aritabira ico gikorwa ku rugero rushimishije Alain Trevere Mutabazi ni uramatari w'intara ya Kirundo tugashima nuko hari n'amashirahamwe ashika kuri mirongo ibiri na nane amaze gusaba bakaza kubarabira none ubu batanze amadosiye ibi bujumbura kugira mu bushikiranganji babemerere baze gukora e, cane cane amashirahamwe amakoperative yo kwimba amabuye y'agaciro e, twongera kandi duhimiriza n'abangene bo makoperative canke amashirahamwe basanzwe bakorera mu bijanye n'isata c'amakariyeri aba basanze bakora gucukura umusenyi canke ibumba ryo kubumba amatafari canke amabuye yo kubaka kuko bobo abamaze gusaba bakaza kubarabira ni bakeya cane tubahimiriza kugira ngo nabo nyene baheze baze gusaba babarabire barabe ko hakwije ivyangombwa abacukura ibumba ryo guhingura amatafari basanzwe bari mu mugwi w'abacukura amakariyeri itegeko ribagenga ni rimwe n'irigenga abacukura ubutare bo bavuga ko bitari bikwiye kugenda gutyo kumva basigura bakaca badusaba ibisabwa bimwe ibirato kubarihira nsiras abakozi kubagurira imyambaro bambara twe ducatura amatafari twumva atari cyo kintu twe twashobora kuko ni ikintu kinini cyane twisigaye twasaba nuko nk'ivyo vy'ibirato bobikuramo kubera nta birato bikanyaga ibumba nta mwambaro umuntu akanyaga ibumba yokanyaga yambaye nta mwambaro umuntu avyatura amatafari avyatura yambaye kubera mukorana amezi abiri mugaca muvanako kandi umwe ashobora gukora umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri agaca yigira yaba umwambaro wo usaba abarepresenta b'amakoperative niwo bobo bokenera umwambaro kubera bo bategerezwa kuguma babandanya bagize ico bashikiriza kubijya ibijanye no kwishingira abakozi babumba amatafari azirase yoraba abajejwe koperative kubera abantu babumba abumba nk'imisi ibiri imisi itatu ukwezi agaca yigira ashobora no kugenda anaguheraniye hariho nk'ahantu hakora usanga hakora imigwi y'abantu bakenye umuguriye botine aca avuga ati ndarose ico zorya no kugaruka ntagaruka aca yigurishiriza yoca yigurishiriza agaca agenda kubijanye na sirasi abakozi dukoresha dukorana umunsi umwe tukabara tuvanye nta deni dusigarana kuganira bisaba rero ko tumuri hasi rasi niko cyo bari kindi gikorwa tugiye gukora atari amatafari twashobora tubihagarika tukabiheba Nyanzu Vital arongoye ikigo kijejwe gucungera ubutari n'amakariyeri mu karere k'uburaruka ati itegeko n'itegeko abasanzwe bacukura amakariyeri nabone ntibaja inyuma y'amategeko isanzwe nabone barafise ibyo bategerezwa gutunganya haca ngira ko mvuga nti hariho n'amahera arihishwa ab'ubutare atangana n'ayarihisha amakariyeri kimwe cyose kirafise ukuntu kirihishwa bose bategereza gutunganya amasite nk'uko bitegekanywa n'amategeko nta n'umwe aja inyuma y'amategeko bose bategereza gutunganya amategeko nk'uko igitabo kigenga amategeko n'icukurwa ry'ubutare n'amakariyeri abivuga koperative imaze kuronka uruhusha rwa leta rwisunga indinganizo shasha y'ibijanye no gucukura ubutare n'amakariyeri iraheza igacisha urwo ruhusha kwa buramatari na mustanteri abo nabo baraheza bagaterako ibidodo imbere y'uko itangura gukorera mu kibanza basabye kidashobora kurenza ihegitari y'uburinganire inama imaze kurangira abajejwe intwaro umutekano ubutungane n'ibidukikije bahavuye bishikira muri komine ntege kuraba aho hari ababandanya gucukura ubutare biciye kubiri n'amategeko mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika inkuru imwe ivugwa mu gihugu cy'u rwanda imbere y'uko duhava duca dutandukira amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'ababura amatari akomeje ngaha muri amerika mu gihugu cy'u rwanda mu gisata c'indero abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura ishuri maternel mu rurimi rw'igifaransa basaba leta gushira ivyo biga mu imbonerahamwe y'imirimo ya mwarimu reka mugenzi wacu mu gihugu cy'u rwanda temistokle mutijima adusigurira ikibazo uko ciwe ifashe icyo kibazo kiraterwa ahanini nuko kugeza ubu hirya no hino mu rwanda nta mashuri y'incuke ya leta harangwa ahari n'ayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga aya akabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu y'incuke ibyo rero bigatuma bize ibijyanye no kwigisha abo bana batibona ku mbonerahamwe y'imirimo leta itanga kuko nyine nta mashuri bakabaye bigishamo ifite ibi ariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi ma opsiyo ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza ishyirahamwe ry'uburezi bw'abana b'incuke uretse ko babona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya pirive ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero nta yandi mahirwe ufite yo kubona akazi ka leta uwo ni umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya titisi mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza ntahabwa abandi abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo hari n'abo tuba twarushije amanota abo bagakomeza twe ntidukomeze ibyo rero bikatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro tukibaza niba kukibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'icuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukwiye muri segonderi icyifuzo ni uko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abarimu bahembwa na leta tukajya twigisha tukabona akazi tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi tugahembwa nk'umwarimu nk'akazi kacu tuba twakoze inzego zishinzwe uburezi aha mu rwanda nazo zemera ko icyo ari ikibazo zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi dr isaac munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi ati ibi bavuga by'uko mu by'ukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha amashuri y'incuke ntibabona akazi rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwe akazi kimwe n'abandi ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za titisizi kugira ngo amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye nta mpamvu y'uwakwiga muri ayo mashami wavamo ntabona akazi kandi ari twe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize mu gihe minisiteri y'uburezi aha mu rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo iyi ikaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na bibiri na cumi na gatandatu ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora ibitari ibyo batakaza imirimo icyakora ku bigisha mu y'incuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro na cyane ko abahakora atari abakozi bayo kugeza ubu mu rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri cumi n'atandatu kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abanyagihugu aha muri amerika bazindukiye mu matora y'abagize inama nshingamateka nkenguzamateka n'ababuramatari ba za leta zitandukanye n'amatora benshi bafata nk'igipimo c'uko ubuyobozi bwa perezida ahari donald trump bwifashe mu gushika kuri ino gi- kuri ino saha amazeho imyaka ibiri ku butegetsi abademokrate bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi wirengagije inshingano yo kugenzura ibikorwa vya leta none ayo matora matora asobanuye iki mugenzi wacu edi gwema yabajije ako kabazo professeur atanazi gahungu ni mwarimu muri kaminuza ya chicago na bwana olivier kamanzi we aramutswa urunani rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika professeur gahungu niwe atangura avuga ko amatora y'uno munsi ari amatora adasanzwe jewe mvuye gutora natoye uyu munsi mugabo urabye uko abantu bangana urabye uko abantu bangana ejo ejo ndari nagombye kuza gutora ndabura aho noca nibaza cane cane naho tutariko turatora umukuru w'igihugu umugabo abagenda bose bagomba canke kumwemeza canke kumuhakana naho turiko turatora abo badepite canke tugatora abasenateri nibaza yuko gikuru gikuru bose bagenda canke bashavujwe canke bakunda donald trump bwana kamanzi wowe igituma ubona abantu aya matora bayafata nk'amatora adasanzwe ubona ari iki nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga aya matora mu by'ukuri urebye nk'ukorera resansoma cyangwa se referendumu imi- imitwarire ya perezida trump muri kino gihugu urebye karindwi ku icumi by'abantu babaza usanga buri gihe bavuga bati amatora ni imitwarire ya perezida w'iki gihugu ugasanga icyo ni cyo twa- cya mbere twashyira imbere ubwo rero cyane cyane impamvu barebera muri iyo ndorerwamo ni uburyo usanga nk'abantu nakwita minorities cyangwa se bakeya nk'abirabura n'abandi bantu muri kino gihugu navuga nk'abagore eh, n'abantu ba- ba- bayange n'abavuga bakiri batoya ubona uburyo usanga basa nk'abahejwe muri politiki ya perezida trump n'abimukira wangira ye n'abimukira ye n'abimukira ugasanga rero kubera kugu- guhezwa harabayeho kwiyandikisha cyane kudasanzwe kugira ngo batore ikigize bibaho mu bihe bishize ku buryo u- nku- nkagwa nk'urugero ubu kugeza uyu munsi abantu barenze miliyoni mirongo itatu n'ebyiri bamaze uh, kugira gutora ubu mbere y'uko amatora agera uyu munsi Ye- ariko rero ibyo bibaye bwa mbere rero ubundi wasangaga abantu badatora muri icyo muri iyo ndorerwamo icyo kintu nicyo navuga cya mbere u- ah, ku bantu usanga barasubijwe inyuma nk'iyo urebye mu butegetsi bwa perezida trump urareba ugasanga nta- nk'abirabura ntibarimo abagore ni bakeya aba- abavantahe nk'abaratino nabo ntibarimo ugasanga rero hari abantu batabyishimiye cyane cyane icyo nashyiraho ni imivugire ya perezida yagiye avuga ubona buri gihe ashyira abantu bamwe ku ruhande ugasanga rero abantu ubu ngubu bafite ibyishimo byo kujya gutora ibyo byishimo nicyo byerekana uko amatora ari bugenze uyu munsi Ah, hanyuma profeseri gahungu ah, ibyo byishimo no kuba abantu benshi cyane barashishikariye kugira ngo bitabire aya matora mwebwe ah, nk'abahanga mubibona mu iyihe ndorerwamo ese ni ku mpande zombi cyangwa se hari uruhande rumwe rusa nk'aho rushishikariye gutora kurusha urundi ndavuga hagati y'amashyaka abiri abademokarate n'abarepubulika ubwa mbere jewe nahora nibaza ni kumbure nkeka ah, ari abademokrate bariko baragenda gutora cyane kurusha abarepublicain ariko umuntu amaze kuvyibaza ah, nararavye muri iyi minsi baraba abantu baba abafasoni bariko baravuga bati igituma bagomba gu- kuza gushigikira donald trump bati naho donald trump yo uko bamuvuga kose bati ni umuntu ariko aradukingira ibyo rero icyo jambo gukingira biragoye kumva kuko hari bamwe bavuga bati mbe none umuntu ariko arahakana abimukira ariko arahakana baki bati none bigenda gute mugabo urabye neza mu bantu kumbure bafise bari mu mashu bize amashure bagira gute umuntu aravyumva akabona yuko ivyo donald trump yoba ariko aragira biba bitajanye na bose mugabo hari abandi bantu benshi biratangaje bavuga bati reka tumutore kuko ariko arakingira igihugu jewe ubwa mbere aho nibaza nikumbure rero abademokate bose baragiye gutora sivyo nibaza ko bose bariko baratora mugabo naje mvuye kubivuga haracyari kare umuntu ntiyopfa gufata ngo yibaze ngo ni abademokrate gusa bariko baraza gutora ni bose Mm. kamanzi wari uvuze ibijyanye n'uko hari abantu benshi batibona muri ubu butegetsi bwa perezida donald trump ngira ngo ibi byatangiranye n'igihe yari amaze kurahira ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe n'abagore hirya no hino ah, muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ah, ishyaka abagore bamaze kugaragaza ari ryo rishobora gutuma iri shyaka ry'abarepublika ritakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko cyane cyane mu mutwe w'abadepite Ah, mwebwe niko mubibona nk'uko wari ubivuze ne- ubivuze neza aya matora mu by'ukuri araza kwerekanwa n'ibintu bibiri cyangwa se bitatu navuga bitatu nk'uko twe twabivuze mbere ni ni nk'akamarampaka ku butegetsi bwa bwa trump icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore uko bari bwitabire icya ka- eh, icya gatatu ni ni abantu bakiri batoya abo bantu ibyo niho tuba turebera amatora ubwa hari bugani Ah, u- ubwo nibyo navuga muri ibyo bivuze rero byerekeranye n'abagore ko batishimiye ngira ngo mwagiye mubona muri muri za kampanye bibiri na cumi na gatandatu wasangaga yibasiye igitsina gore agenda batuka agira gute ni nayo mpamvu rero bi- base nk'abibumbura bajya mu mihanda barigaragambya baza gushyiraho umugoma yitwa mitu muvumenti ni ukuvuga ko nabo ari abantu ku buryo muri iki gihe rero nka nk'abademokarate bafite abagore benshi cyane benshi cyane biyandikishije kugira ngo babe bagiye mu rwego rw'abadepite eh, rw'abadepite cyane cyane nk'uko mubizi eh, muri izo nzego ebyiri nk'uko wazivuze urwego rw'abadepite nirwo ruhabwa amahirwe y'uko abademokarate bari burujyane byerekana n'ibi- n'ibipimo turimo kubona bwa mbere muri amerika ubone ko aba- abagore n'abirabura usanga aribo bitabiriye amatora cyane cyane cyane ukabasanga bariyandikishije mu bademokrate niyo mpamvu rero abademokrate barimo gusa nk'abahabwa amahirwe menshi yo kuri ko aribo bari ba- batsinda ama- amatora muri mu rwego rw'abadepite urwa senaho ni ikindi kibazo nta nta wa- muri iki gihe nta wagira ikinavuga gikomeye ko barimo bara- bararurwanira profeseri gahungu kuri ibyo bijyanye n'ibipimo ah, bwana kamanzi yari akomoje ku bipimo byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu matora y'umukuru w'igihugu aho mu mateka abantu bavuze ngo nibwo bwa mbere abakora ibipimo cyangwa se za sondaje ah, bakubiswe inshuro bagatsindwa kuko ibipimo byabo byose byagaragazaga ko ishyaka ry'abademokrate na hillary clinton batsinda uyu munsi abantu bakwizera ibyo bipimo ibibazo uriko urabubaza uba- iyo bari kurindira nk'amasaha nk'abiri nibaza yuko ikibazo cyane twari kucishura neza ariko umuntu yabiravye nk'uko muri mu myaka ibiri heza ukuntu byagenze abantu bose bamaze kwemeza abanyamak- ibinyamakuru byamaze kwemeza yuko ah, Hillary Clinton aza gutsinda n'ubu rero niko biza kugenda hari ikintu abantu bibagira ni uko ah, naho donald trump yoba ariko aragira ah, ibintu ni ukwita amafuti mugabo ubirabye neza abantu bamerewe neza muri iyi minsi ubutunzi ah, naho utovuga yuko ari ari ukubera donald trump kuko byatanguye kuri obama mugabo ubutunzi bwagumye butera imbere ibyo rero bica bituma abantu benshi bavuga bati mbega none ah, u- iyi- iyi- aba badutwara ko bariko baratsinda ko bariko baratu baradukingira mu makungu none two- twobakurira iki nibaza rero uko uku tumaze iminsi twibaza ngo noneho ko abademokrate nka bose ko abagore bose bagiye gutora jewe mvuye gutora ni ubwa mbere tuza gutora n'abana bose aho dufite abana batatu bose nta n'umwe n'abata- n'abo tutabana ngaha baba mu yandi ma- mavire bose bagiye gutora kandi urabona ko bagiye gutora babishaka mugabo nta wocaja ngaho avuge ngo uyu munsi rero abademokrate baraza gutsinda ni ukuraba neza ntibahave abantu batangura kuza baravuga batangure kuja abademokarate baje mu mabarabara cyane abarepubulike batangure kugira ubwoba biza gu- birashobora kumera nk'uko byabaye mu myaka ibiri iheze hamwe abantu bizigiye yuko abademokarate batsinda hama bagatsindwa Ah, hanyuma ubu naho byoshobora- byosubira gushika jewe nibaza neza yuko bizoca bere- byereka abademokarati ko kumbure no mu myaka ibiri izoza no kumbure batazoshobora gusubira gutsinda Mm. bwana kamanzi nubwo tuvuga ko imibare y'abiyandikije cyangwa se y'abarimo gutora ah, yagiye hejuru cyane abantu bakavuga ko ishyaka ry'abademokarate rishobora gufata umutwe umwe w'inteko ishinga amategeko ariko nanone abakurikirana politiki bavuga ko si ubwa mbere ah, perezida uri ku butegetsi atakaza igice kimwe cy'inteko ishinga amategeko cyangwa se ibice byombi by'inteko ishinga amategeko ni ibintu bisanzwe kuko igihe cyose habaye aya matora yo bita midterms umukuru w'igihugu atakaza ah, imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko nibyo koko nk'uko uvuze aya matora yo bita midterm cyangwa igihembwe cya kabiri umuperezida aba amaze ku butegetsi ni nayo mpamvu nyine bayise ko ari kamarampaka kuri perezida trump Ah, ni- nicyo mbega urebye nicyo turimo kureba nicyo abaturage berekana nimba bishimiye ko ah, uko ayoboye igihugu babyishimiye cyangwa se bata- batabyishimiye nabyo turaza kubibona urugero rero twafata ni nka nka nka perezida Hi- eh, clinton clinton nawe yaratsinzwe amatora ya midterm Ah, b- ah, perezida barack obama murabyibuka ko nawe yatsinzwe mu bihumbi bibiri na cumi atsindwa nabi Ah, cyane eh, atsindwa nabi cyane cyane so impamvu rero cyane cyane bavuga bati trump azatsindwa nawe nk'uko na na obama yatsinzwe na clinton agatsindwa ni yuko ubu- ubu nk'uko twabivuze kare amahirwe ibipimo byerekana yuko ari munsi tuvuge ya mirongo ine ya mirongo itanu ku ijana Biko- aba bishimiye imiyoborere ya trump bari munsi y'igipimo cya mirongo itanu ku ijana ibyo rero bikaba nanone clinton icyo gihe yari afite ndakeka nka mirongo ine na kane cyangwa mirongo ine na gatandatu ku ijana obama nawe yari munsi ya mirongo itanu ku ijana bawumve nabo baratsinzwe noneho bi- icyo bavuga rero byereka ibyo bipimo bikaba bivuga biti ubwo perezida eh, trump nawe ari muri ibyo bipimo uko bigaragara na- nabyo ashobora gutsindwa ikindi kandi wenda gikomeye ni uko icyo abantu mbega kwishimira uh, ko bashaka gutora bakabishyiramo ingufu wenda amahirwe baha abademokarate ndakeka ko tudashobora nayo kuya ku- ku- ku- ku- kutayaha amahirwe kutemya ko kute- ku- kuyiha amahirwe kutayirengagiza kubera yuko ah, iyo muri iyi midterm hari abantu benshi bishimiye kujya gutora kenshi ni ababa bava muri opozisiyo nababa muri opozisiyo ko batishimiye ubutegetsi uko uko bumeze kuko iyo ufite ubutegetsi akenshi uba wumva ko uri mu- ari ari ahantu heza nta nta mpamvu wakwishima ngo urajya gutora kuba uba ufite ubutegetsi ku buryo rero ubwo ah, muri iki gihe amahirwe arahari ngo abademokarate kubera yuko hari abantu benshi benshi biyandikishije mu kujya gutora kandi ugasanga ah, oh, nkanjye hari ibigo dukorana ah, tugenda twandikisha abantu ba- batigeze biyandikisha mu gutora ugasanga abo bantu benshi biyandikisha ko hano muri amerika kugira ngo urabizi wiyandikisha wiyandikisha ku mudemokarate cyangwa urengepanza cyangwa muri repubulika abenshi rero bagiye biyandikisha wasangaga ari abademokarate ku buryo niyo mpamvu rero muri aya mahirwe nayo uta uta uta u- y'abademokarate umuntu atayashyira hasi ngo cyangwa ayasuzugure niyo mpamvu baha amahirwe ko niyo mpamvu dutekereza yuko iriya nte- inteko y'abadepite ishobora gutwarwa n'abademokarate amahirwe menshi rwose ara- ara- nibo ayaha reka dutegereze turebe uko bibuze kugenda olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire turabashimiye ko mwatwakiriye mu kiganiro cyangwa
Eka arakoze kandi na Atanaze Gahungu we ni mwarimu muri kaminuza ya Chicago ku kanya yahaye mugenzi wacu Edi Gwema kuri ico kiganiro ikiganiro cose cuzuye ca Professeur Atanaze Gahungu hamwe na Olivier Kamanzi mushobora kongera gusura kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com muje handitse muri isanga hagati aho uko biza biragenda ivyano matora muraza gushobora kubikurikirana amakuru yacu atandukanye nk'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu turiko tubategura kandi ivyerekeye vyerekeye inkuru ya gisirikare ca Kamerune gikomeje kurondera abanyeshuri 180,000 aho bari mwakoze kutwumviriza na Lidiane Nahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yadufashe kwegeranya no majwi hamwe na Bonsa Tufa twempi twifurize kuranirwa mu vyo murimo